הנה לדיו איג'ווי לאמריקה. ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa mbere itariki cumi n'imwe y'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na federike nkundikije hamwe na edi rwema agiye kudushikiriza inshamake y'amakuru avugwa mu burundi muri iki gihe edi wiriwe frederic urubanza rw'abaregwa gushaka guhirika ubutegetsi mu burundi rwongeye kuburanishwa ku nshuro ya kabiri nubwo bamwe mu baburanyi barimo generale siriru ndayirukiye bari basabye akanya ko kubanza kubona ababunganira urwo rubanza rwakomeje eloge wirikaneza arimo arakurikirana urwo rubanza eloge urwo rubanza kugeza ubu ngubu rugeze he
ego medi urwo rubanza ubu kugeza aho rugeze ni ukuvuga ko kuva mu gatondo bamaze kumvirizwa generale cyrile ndayirukiye wenyine bagitangura cyo kimwe na bagenzi we abagenerale bandi batatu umwe muri babiri muri bo bemeye ko bashobora kuburana ariko generale ndayirukiye hamwe na komite de police zeno ndabaneze bari bavuze ko bakeneye ababunganira mugabo sentare yabibahebujeho kuko ivuga ko kuva ku itariki y'indwi ukwezi kwa gatatu ahaheruka urubanza yari yabahaye umwanya ukwiye kugira ngo babarondere n'abavuga yuko abo barondeye bose bagize ubwoba kuko ngo abari babunganiye ubwa mbere baciye bitiranywa nabo nyene ko bari mu bashatse guhirika ubutegetsi ubu rero urubanza rwahavuye rubandanya general ndayirukiye niwe yisiguye ku giti ciwe atawumwunganira afise ese kuri iyi nshuro ya kabiri urwo rubanza ruba ubu ngubu ikiburanwa ni iki
ubu ikiburanwa no kuvuga yuko umushyikirizamanza wa repubulika icyo bita minisiteri repubulike yavuze yuko yungururije aba bagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi kubera sentare ya mbere umucamanza wa mbere hari ibyo atari yashyize mu gaciro ni ukuvuga ibijyanye n'uruhara rw'aba bagabo mu bijyanye no gutegura imyiyerekano leta yise imigumuko yo kurwanya ikiringo cya gatatu cya perezida nkuru nziza akavuga ko rero umujije wa mbere kubona atashoboye kubikorera ko aricyo bituma umushingwamanza umushikirizamanza yahisemo kunguruza urubanza ikindi babwira ni uko kuri ari ku nshuro ya mbere generale serire ndayirukiye yerekanye umupira yari yambaye ku itariki ya cumi na gatanu ukwezi kwa gatanu umwaka uheze aho yafatwa akerekana n'amafoto y'aho yari yakubiswe mbere ijisho rimwe rikaba ritabona neza ugutwi nako kutumva neza akaba yasabye yuko ibintu byanditswe ibyo bita peve ni ukuvuga ibyanditswe ko yiyemereye kuri iyo tariki ya cumi na gatanu ukwezi kwa gatanu byofutwa kuko ngo yabibagijwe rikagirwa ko iterabwoba ko ashobora kwicwa urakoze eloge wirika neza komeza udukurikiranire urwo rubanza abayoboke babiri b'umugambwe fnl ishami rya gatorwasa bafungiwe muri gereza ya komine vumbi kuva ku munsi wa gatandatu mu ijoro murimo muri bo harimo uyoboye urubyiruko rwa fnl mu karere ka bweru uyogama kagizwe n'intara za kirundo muyinga na cyankuzo umunyamakuru wacu jean bosco akomeje gukurikiranira urwo iryo funga jean bosco aba bantu bararegwa iki
ego edi twavuganye n'urongo igipolisi mu ntara ya kirundo cyo kimwe na mutane wa komine ya vumbi batubwiye yuko abo bantu barekwa kuba uwo aserukira ugaruka muri ako karere ka bweru buyogoma kagizwe n'intara za kirundo cankuzo na muhinga aregwa ko yariko akoresha inama itemewe n'amategeko ku bunywero buri ahari isoko nkuru ya komine vumbi hitwa mugasura urongo igipolisi atubwiye ko vyabaye ngombwa yuko afatwa ndetse akaba yakatumenyesha yuko icatumye afatwa
jean bosco ndarurinze dushobora kuba tumubuze kuri telefoni ariko iyi nkuru turayigarukaho mu kanya amakuru yacu ya saa kumi n'ebyiri reka tubareke mukurikira ikiganiro muri isanga mwateguriwe na mugenzi wanjye frederic nkundikije
ubu naho nkuko muvyumvise ni cagiye cyo kubashikiriza ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika muri sanga haraheze hafi ikiringo kingana n'umwaka uruhagarara rutanguye mu burundi kuva ico gihe abarundi batari bake baramaze gusiga ubuzima mu mutekano muke urangwa mu bice bimwe bimwe by'uburundi ubwicanyi no muri iki gihe ntiburahagarara haba mu gihugu hagati canke ku murwa mukuru bujumbura hama hatangajwe amakuru y'abantu bica abandi bari mu bunywero canke babasanze imuhiri wabo bakabagandagura abajeje umutekano nabo nyene bari mu bantu bagize iminsi bagandagurwa mu mezi aheze kandi haratangajwe amakuru amakuru y'abasore banyuruzwa n'abantu baba bambaye impuzu z'abajeje umutekano kandi n'imiryango yabo ikemeza ko abo bantu baba banyurujwe bakongera bakicwa n'abajejwe umutekano abarundi batari bake bari mu bari mu butegetsi abarongoye imigambwe abahurikiye mu mashirahamwe adahanira inyungu za politike abafasoni urwaruka bariyamirije ubwicanyi bubandanya guhekura abarundi bamwe mu mirwi y'abanyagihugu yubashwe kandi yumvirizwa n'abafasoni mbega abafasoni basanzwe ari bo bavyeyi hamwe n'abashiki b'abantu bicwa eka n'abakora ubwo bwicanyi baramaze kwiyamiriza no gutanga impanuro zikomeye zotuma abica canke ababiba urwanko mu barundi bikebuka mbega ikintu ku bwanyu cokorwa kugira ngo ijwi ry'abafasoni hamwe n'impanuro batanga ah, vyemerwe nikihe mbega barafise abafasoni barafise uburyo bwo guhindura imitima y'abana bibarutse yabashiki babo uyu munsi rero eh, twatumiye abafasoni babiri eh, honorable eh, Godeliev ni nahazwe akaba ari umushingamateka mu Burundi twatumiye kandi na Madame Pascasie Minani akaba ari umufasoni ariko agira doctorat muri science politique muri Canada mwiriwe neza bafasoni turi kumwe
Mwiriwe,
mwiriwe neza mwiriwe neza.
mwiriwe neza Eh, nashaka Amahoro.
mu amahoro neza nashaka dutangure cyane cyane ko buri honorable uh, Godeliev nahazwi atubwire niba ukuntu abona uruhara rw'abafasoni kuva umwaka utanguye abafasoni nk'uko twabivuze bariyamirije ubu bwicanyi ariko ku bwanyu mu- mufasoni eh, Godeliev nahazwe murabona ko abafasoni bakoze ibintu byose bishoboka kugira ngo batange uruhara rwabo mu guhagarika ubwicanyi buriko buraba mu Burundi
Ego murakoze, murakoze kuri icyo kibazo. By'ukuri umukenyezi arafite uruhara rukomeye kugira ngo eh, amahoro ashobore gutsimbatara mu gihugu, amahoro arama. Kuko turavye kuva muri kahise k'igihugu c'u Burundi, turabona yuko umukenyezi yamye ari kirumara mu muryango. Na cane cane turabona yuko nk'abahanuzi b'abami kuva kera bari abamikazi baba bari abahanuzi bakuru babo. Biboneka rero yuko no mu rugo mu buzima bwa minsi yose umukenyezi niwe muhanuzi mu rugo byumvikana yuko no mu gihugu umukenyezi ashobora kugira icyo ahanuye kugira ngo amahoro ashobore gutsimbatara ibi rero muti mbega none yohanura gute aha izi mpanuro zijyana n'ibiganiro eh, haba mu rugo cyangwa mu miryango aha rero muri iki gihugu cyacu tugaca dufata kuri ibi biganiro biriko biraba aho umukenyezi akwiye kugira uruhara ntangere hari ibibazo byinshi n'ibyo eh, byagiye biraba mu gihugu kuva mu ntwaro za kera eh, aho mbese hagiye haraboneka nyine nk'ubwicanyi bu- budasanzwe ubwicanyi bw'ikivunga aho rero ibiganiro byagiye biraturwa n'akaco byashitseko bisigura rero yuko uwo mugwi wagiye w'ibiganiro w'ubu senideyi ariho umukenyezi yari akwiye kugira uruhara ntangere maze agashobora kubaza ibibazo bimwe bimwe byagiye biratuma amahoro atosekara ari nabyo mbere n'ubu tubona bibandanya ko hariho ibibazo bimwe bimwe byagiye birapfukirwa akamo batera muri iki gihe murumva ko kumvirwa hari ikintu coba gituma akamo abafasoni batera katumvirwa ijana ku ijana
abapfasoni baratera akamo kandi by'ukuri ntitwavuga yuko katumvirwa ariko mugabo mbega noneho ubwo twokwibaza ni kubera iki nyene ako kamo katumvirwa nk'uko bikwiye ni byo bibazo navuga bimwe bimwe bidatoragwa inyishu umenga ni ibibazo bikwiye gupfukirwa by'ukuri abakenyezi b'uburundi navuga yuko harimo abafise akabonga harimo abafise agahinda bafatiye ku byagiye biraba mu gihugu nk'akaronotanga nk'aha nko muri bigano nk'abakenyezi urakwe bakagenda kubaza bati turazi nk'abakenyezi bagiye baritaba imana ntitubone iyo bagiye nk'akarero twavuga nk'umukenyezi wa rwagasore murabibona yarahuye n'abana biwe abakenyezi dufite agahinda ko kumenya bati mbega nyine nk'uwo mukenyezi kubera umukenyezi yari umuvyeyi yari n'ibibondo mbega none yagiye hehe cyane tukavuga tuti abavyeyi hariho eh, ibyagiye biraba aba- aba- abagabo abatama ba databuku bagakubitwa ibinoko tubona bakazana babona ibyo byose ni ibintu byagiye birapfukirwa ku buryo iyo bibyutse bituma novuga nti nibyo bica bi- bizura imvuru umukenyezi wo muri iki gihe harageze ko ahaguruka akaza aratanga ijambo muri ibi biganiro biri ku biraya by'abarundi kuko nta murundi n'umwe akumiriye E, mu- umupfasoni nawe eh, minani pasikazi eh, mwaranditse ibitabo byinshi cyane rwose eka murandika n'amakuru yerekeye uruhara rw'abapfasoni mu burundi cyane cyane abashinga amateka ku bwanyu murabona ko abapfasoni bari eh, nko mu nama nshingamateka bakora ibintu byose bishobotse kugira ngo eh, baterere mu gutora inyishu z'ibibazo biri mu burundi
Ah, je nibaza yuko aho igihugu kigeze ubu ntabwo ari kesiyo y'abakenyezi bari mu- muri guv- muri parlema bonyine nibaza ko aho ikibazo kigeze kuko si ikibazo kikiri gitoyi ni ikibazo giteye amakenga nibaza ko abakenyezi bari muri parlema hageze ko bakorana n'abakenyezi bari mu mitumba yose bagakorana mu gusaba guverinoma y'u Burundi kubandanya porogaramu ya dezarmema kuko birateye isoni birateye n'ikigongwe bibuza n'amahoro natwe turi hanze tubura amahoro twumva ko hari abantu bicwa umunsi ku munsi haheze iminsi mike twumva ko hari umudariyusi biciye muri eta majoro ni isoni ku gihugu kumva ko hari umusoda mukuru nka dariyusi bashobora kwicira muri eta majoro uwo munsi nyene hari uwundi mu majoro biciye mu kabari yitwa didier muhimpundu abo bose ni abariko baragenda ni abantu bagombye kuba bariko barakorera igihugu mugabo bariko baratakaza ubuzima bwabo abakenyezi muri iyi kirize y'u Burundi mwahejeje kubivuga au debut ni abakenyezi ni aba- ni abaseur ah, ni abashiki baba ariko baragenda ni abamama baba ariko baragenda je nashaka yuko nsaba abakenyezi bari muri parlement bahagurukire ikibazo ca désarmement ifoke inkoho ziva mu maboko y'abadashinzwe umutekano hari n'abandi bama batewe amagrenade ya palontan aho twumvishije undi mu docteur eli yatewe grenade iwiwe muri mirango de aho mu kamenge abo nabo dushobora kumenya hari n'abandi bagenda abantu ntibamenye ko bagiye gusa bakabona ko batagarutse hari abandi baba bari mu ibarabara ukumva ngo yabonye moto zibiri zitatu zimukurikirana akeshapa agahunga insekirite mu gihugu imaze kuba probleme nini ntabwo ari ya crise abantu bashobora gupfukira ngo bavuge ngo no sava savare no sanvapa nitwemere ko sanvapa programme ya désarmement ibe priorité ya guverinoma Eh, mwab- inkoho zive mu banyagihugu Eh, Madame Pasikazi minani mwavuze uruhara abafasoni babashinga amateka bugira mu gutora inyishu z'ibibazo biri mu Burundi nko kwaka ibigwanisho ah, bavyitwaje eka batabifitiye uburenganzira murafise icyiyumviro cy'ukuntu eh, uruhara rwabo rwogenda bo- bobigenza gute bakorana n'abandi bashinga amateka
abakora n'abashinga amateka ngira ngo amadesiziyo menshi afatirwa muri parlement ni ababo bo nk'abakenyezi je muramvuga nti abakenyezi bafite ubushobozi kandi na honorable uh, godiriye baheje kubivuga bafise ubu- bafise ubushobozi ubwo bushobozi nihagera aho bahaguruke babukoreshe bavuge bati ego igihugu kirimo abagabo abagore abana mugabo twebwe nk'abakenyezi tugomba tuzane contribution yacu duhagaze duhagaze ngaha dusaba yuko guverinoma ihagarikira ikintu cyitwa désarmement babishyire hamwe bafite association des femmes parlementaires irongowe n'umukenyezi vraiment akora cyane honorable uh, godelieve nahaguruke amobirize abandi bakenyezi bariko barakorana bava mu migambwe itandukanye bava mu moko atandukanye bose bari concerne par ikibazo cy'u Burundi iyi crise turimo bo a partir yo muri parlement bahaguruke bavugane n'abaparlementaire bakorana priorité ya guverinoma ibe désarmement Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika turi kumwe n'umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'Amerika Eric mwiriwe neza
mwiriwe murafise ikibazo murafise icyiyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku ruhara abafasoni bogira mu gushira imbere inzira y'amahoro eka no gutsimbataza amahoro mu burundi
ego icya mbere banje kubashimira kuba mumaye aka kanya kugira mvuge icyumviro cyanjye irakoze
Ah, icya mbere nashaka kuba mwutereye sinzi koko bari nko guterera cyangwa kugira icya mbere kugira ikibazo kiri mu burundi gitorerwa umuti bobanza bakaraba inkomoko yacyo kuko ubu ngerageje kuraba mu mamo umenga bashaka gutorera umuti ikintu batabona inkomoko aho cyavuye No, icya kabiri nagomba ku kuvuga kuri ibyo by'abakenyezi mu bisanzwe jewe nararabye noye mu bari- mu- muri aba bari ko haterwa umugumuko mu gihugu tu- um, mu- muri izi nzego za leta duhereye ku ku nyenicubahiro cya umukuru w'igihugu cyacu cy'u burundi esike nta mukenyezi yoba afise bamwe muri abo bawupoza bamuwopoza ese ni abakenyezi baba bafise ku buryo bashobora kubahanura mu bisanzwe rero ndiko ndagerageza kuraba nsasanga umenga uruhare abakenyezi bafise ntibaragwerekana ko nashaka kubaza abo batumire gatoya barashobora kumpa akarorero gatoya kuko bo abakenyezi boba barashyize ko kugira batorere umuti kuri izi ngorane ziri mu burundi barumvise ko bigeze kugira inama bavuga ku byerekeye nyine ibiganiro mm, uruhara boba bariko baragira kugira batorere ingorane umuti ingorane ziri mu burundi ubwa ntitwashoboye kumenya icyo byashyize ko cyane ntitwashoboye kuronka n'akarorero kavu- kerekana ibyo byo- byoba byaravuye muri iyo nama mukanya mukanya abafasoni turabaza mushanaye Eric reka duhe n'ijambo kandi na Firmin nawe nyene arafise icyumviro cyangwa ikibazo Firmin muriwe neza
mwiriwe murafise ikibazo murafise icyumviro
yego ndafite ibibazo n'intera yego
yego jewe icyo navuga ni uko abakenyezi bamaze gushyika mu mu- mu nzego uruhara rwabo nta- nta- ntabwo dusubira kubona dusubira kuboneka aho usanga n'ibibazo by'iwabo usanga batabyitaho ejo bundi nagomba kubaza abo ba- ba- abafasoni ejo bundi hari umu- umufasoni yanyurujwe na dokimentasiyo akorera aho- aho akate nagomba kubabaza ko hari ikintu na kimwe baba bara- barabikozeko ikindi nacyo nagomba kubabaza ni uko aba abafaso n'abashinga amateka ata kintu cyo tubona bariko bara- barakora kuko uriko uraraba ni bangahe y'abakenyezi batwara amadepeye batwara amadepeye nta nukuri urara rwabo ntiru- ntirugaragara cyane ikibazo twanje ni utwo murakoze urakoze Firmin reka dutangure kuri kuri madame Minani uh, Pascazi eh, abashingane bate- bahamagaye Eric na Firmin bavuga ko muri rusangi batabona uruhara rugaragara rwa fasoni eka haba mu nama nshingamateka canke haba impanuro boha abatandukanye babo ivyo vyoba bi- biva kuki
aha jewe nyine ndabibona byoba biva dabo kuri kiritire urabona kiritire y'iwacu umugabo aravuga umugore akumviriza abakenyezi baja muri parlemani nabyo navuga mu gitabo cyanjye sur les femmes en politique au burundi namba bagenda n'iyo mentalite yo kumva ko umugabo agomba kuvuga umugore akandosa baca baja hariya bakagumamo antake nombre ugasanga iyo influence ibyo bikorwa umu umushinga nta herike n'umushinga nta fime bavuze ugasanga ibyo bikorwa ntabyo tubona kuko baca bamera nk'abanizwe ibyo bikaba bifata biva mu- mu kibazo ci- ca kiritire yacu mugabo rero hari n'ikindi kintu ca sensibilisation nibaza ko abakenyezi bari muri parlement bari bakwiriye kwisensibiliza entre eux, entre elles kubera politike nta muntu avuka ari umupolitisiyene nta muntu avuka ari umupolitisiye me byose ni ibintu byigwa jewe ico nobako- nobagira inama ni uko barondera amaformation sur la communication efficace bakarondera amaformation sur l'activisme kumenya quoi faire uri muri politike ukora iki kubera iki ninjiye muri politike ninjiye muri politike nserukira nde aha ndi muri politike role yanje ni iyihe nk'umuparlementaire mugabo role yanje nk'umukenyezi ejo mvuye muri politike ni iyihe legasi nzaba nsize ku buryo bazavuga bati umukenyezi uyu n'uyu yari muri politike yavuyeyo akoze ikiniki ku gihugu yavuyeyo akoze ikiniki ku bakenyezi urumva izo ngorane rero zifi- ziri kuri nivo zitandukanye hariho culture hariho education politique umuntu atavukana mugabo aba akeneye kuja kurondera ayo maformation kuja kurondera amaatelier amaconference agomba kubaha izo information z'ibyo bagomba gukora kuko Yego.
bafite ubushobozi hama rero hari ikintu umushinga nta Eric yavuze inkomoko y'ikibazo cy'u Burundi inkomoko y'ikibazo cy'u Burundi ni question iri très importante kubera abarundi tu oye kugira ngo tuvure igisebe dushyiraho pansuma esava kontinue anukute shere bizobandanya bitugora kuko biragoye kugira ngo abarundi barabane amaso ku yandi babwizanye ukuri bavugane bati ingorane ni iyi ingorane yavuye aha n'aha kandi abarundi tutarashikaho twicara hamwe ngo tubwizanye ukuri tuzobandanya tugira krize apre diza krize yongere apre diza krize isubire Eh, reka tuje kuri honorable Godelieve Ninahazwe nawe nyene yarabwire ico avuze kubishikirijwe na Eric na Firmin bavuga ko birazwi ko abafasoni bafise uruhara ariko ntirugaragara muri iki gihe iyi ntambamyi zoba ari zihe Eh, madame eh, Pascal Ziminani yavuze ikibazo ci- coba kijanye n'imico eka no ku n'ukuntu imico ya kera yoba ivuga ko umugabo avuga mufasana kumviriza iyo mico ntiyoba imaze guhinduka intambamyi zirihe madame godelieve nazo
ego murakoze kunyongera ijambo Eh, ubwa mbere nagwa mbanje nshimire erike kuko yavuze yuko mu- ibibazo by'i Burundi kugira ngo bitorerwe umuti eh, nyawo ari uko twobanza tukinjira mu nkomoko yabyo ari bimwe natangura gusigura rero eh, muri ibyo bihe rero navuze iby'ibiganiro abakenyezi muri iki gihe barakwiye kwerekana uruhara ntangere bakitaba ibiganiro bya biganiro navuga bya biganiro by'ukuri bimwe bituma ko urutoke ku byagiye biraba byose hanyuma rero ntibanigane ijambo niho n'iyo mico madamu pasikazi ariko aravuga yugira yo- yo- novuga eh, yugira abagore no basiye ijambo kandi noneho tubiravye uruhara rwabo nk'uko filime yabivuze ati ntabwo uruhara rwabo ruriho ruriho cyane kuko abakenyezi tu- mu burundi abakenyezi nitwe turi benshi kujya turi benshi rero no mu bihe by'amatora ubiraba abakenyezi barayitabira cyane ubwo n'uruhara berekana tugiye mu bikorwa by'iterambere abakenyezi barabyitabira mu nama nshingamateka abakenyezi barafata ijambo bagatanga ibyumviro kandi bigafatirwako rero by'ukuri icyumviro cya filime tunagishyigikira rwose kuvuga yuko uruhara rw'umukenyezi rutariko ruraboneka ahubwo uruhara kugira ngo amahoro aboneke mu burundi si ubw'umukenyezi gusa kandi si ubw'umugabo gusa ni ubw'umugabo ni ubw'umukenyezi ni ubw'urwaruka ni ubw'umurundi wese bisigura iki rero muri iki gihe rero umukenyezi nk'uko nabivuze yamye ari umuhanuzi wa mbere mu rugo nane ni umuhanuzi wa mbere mu gihugu ijambo ryiwe ryumvigwe aterere aterere ibyumviro biboneka muri icyo gihe rero ijwi rye ntiryumvikana azoheza rero aterere muri ayo mahoro turiko turarondera arama ariko dufatiye kuri ka kahise hanyuma duheze tuje muri kazoza kubu tureke gupfukera kuko gupfukera ibijagiye biri iki gihugu egomeye tu- duhanure abana bacu duhanure n'abagabo bacu reka duhe n'ijambo n'uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika jean marie mwiriwe neza murafise ikibazo murafise iciyumviro
yego turafite icyiyumviro duka ku ijambo
Mm, iki cyiyumviro mfise ndumva ndi kumwe n'uwo mama ahejeje gutelefona aje kuvuga kuko kazoza k'u Burundi ntikari ku ba mama cyane ku ba papa kari ku muntu wese akunda igihugu cy'u Burundi n'abarundi nitwaje hamwe abamama n'abapapa ndetse n'urwaruka tukaje hamwe kazoza k'igihugu cyacu kazoba keza ariko nitwaguma duta imfane kuri uyu canke uriya igihugu cyacu ntikizi kugira kironka amahoro n'umwidegenzi kimwe gusa ndumva twoje hamwe twese tukagira icyo dukoze atakuvuga atabwoko ata uyu cyangwa uriya umwe wese akagira icyo aterereye tugasenga n'imana na cyane cyane kugira imana iduhaye amahoro mu gihugu cyacu ntawe utifuza amahoro kandi ntawe upfuriza inabi igihugu cy'u Burundi uretse ko twogisengera tukajya hamwe ibi ego nivyo ibiganiro nubwo vyoba ariko ataguhuza ataguhuza imitima n'inama atakuvugana ukuri kuhari ntaco ibiganiro bizoshikako icyo cyumviro canje narifise murakoze urakoze eh, jean marie reka duhe n'ijambo eh, jean bosco nawe nyene arindiriye jean bosco mwiriwe neza
hano Wi- uratwumva duka ku ijambo urafise ikibazo urafise iciyumviro
ndabumva neza cyane yego
nshaka n'impanuro natanga ku babyeyi b'i Burundi ababyeyi b'i Burundi bagomba gushyira hamwe bakumvisha abana babo ko kujya mu bikorwa bibi bishobora konona igihugu cyabo kandi bikonona n'abo muri famiye zabo bamara kubereka ko ibyo bintu ari bibi abana batahinduka ugerageje kutabyumva bakamushyikiriza inzego z'umutekano kugira ngo zimukebure nazo zibafashe igihe ababyeyi bananiwe hari abandi babafasha noneho izo mpanuro bamara kuzitanga gutyo babonye ku ruhande rwabo zidashobotse no ku ruhande rw'umutekano rukabafasha hari icyagerwaho ariko bagashyira hamwe bakumvisha umwana ko agomba kubaho akora ibikorwa bishobora kubaka igihugu bikubaka na sosiyete eh, y'abarundi kugira ngo babone kuronka amahoro kuko badakoze ibyo bishobora kubateza akaga noneho imbona imvano y'ikibazo cy'i burundi bazayibabwira ari uko bamanje kubereka uburere n'indero na gahunda bagomba kugenderaho yubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu hatabayeho gutekereza ko umuntu niba akugiriye nabi kwica kumwihimuraho ari byo byakemura ibyo bibazo
Mm, murakoze jean bosco Eh, jean bosco na jean marie batanze impanuro zikomeye cyane rwose Eh, ba- jean marie avuga ko ikibazo ari cya bose si ic'umurwi umwe bose bakwiye gukorera hamwe eka bakaja hamwe Ah, jean bosco yavuze kandi ko n'abavyeyi bakwiye kwama bariko bahanura abana babo kugira ngo eh, bihereze ibikorwa biteza imbere igihugu eka bishimikiye eh, no ku mahoro reka tusabe eh, madame eh, pascasie minani agire icyo avuze ku byiyumviro bishyikirijwe na jean marie eh, na hamwe na jean bosco mu kanya gatoya cyane rwose iziyumviro batanze ni byiza cyane hari ikintu mugarukaho jean marie yavuze ati ni ugushyira hamwe twese atabwoko icyo kintu ni ikintu ntusubiramo kuko uburundi ni bwamukatatu byo birambabaza mbona ingene ibintu by'amoko byasubira gutangura muri byasubiye gutangura mu barundi muri demiri katoza aho najya mu burundi poroje nari mfite nayikora
ndumva telefone yawe madame uh, pascasie minani iriko i- iracika nireka tubaze eh, madame eh, godelieve ninahazwe nawe nyene agire icyo avuze kuri ivyo byiyumviro bibiri bishyikirijwe na eric eh, bishyikirijwe na jean bosco hamwe na jean marie
yego eh, nk'uko babivuze bavuze yuko muri iki gihe tudakwiye kuza turatana k'umwikomo ngo ruhare rw'uyu canke rw'uriya mu bisanzwe ibibazo biri mu burundi abakenyezi turakwiye guhabwa ijambo kurusha tukumvirwa cyane twari dusanzwe tumvirwa ariko rero nk'uko turi benshi mu gihugu birasaba yuko natwe twumvirizwa rwose kugira ngo dutange impanuro kuri bijya rwaruka rujuragirika ababyeyi dufatanye kurera urwaruka rutwumvirije abagabo batwumvirije abajejwe intwaro batwumvirije abanyepolitike batwumvirije kuko turabona yuko nk'urwaruka ruhendwa n'abanyepolitike muko nka twebwe nk'abakenyezi nk'ababyeyi abo banyepolitike ntibatwumviriza impanuro turiko turatanga hanyuma rero bamaze kutwumviriza rwagwaruka rwacu nabwo kuko abamama by'ukuri twiteye indero y'abana a- tumaze kubumvisha ibyiyumviro byacu iyo nimero ndiko ndaha ababyeyi bose ubwo rwaruka rwacu rwogaruka kuko twamaze kubona kuko nabizi rurendwa n'abanyepolitiki hanyuma rero eh, eh, ngiye kuri iki kindi cyiyumviro kijyanye eh, kijyanye nyine n'urwo ruhora rw'abakenyezi ubundi mu burundi dusanzwe dufite ihuriro ry'abakenyezi hariho nteka abatabizi aho bavuga bati uruhara rwabo nti- ntiruboneka abakenyezi by'ukuri ibyinjiro barabishikiriza bitewe n'ihuriro ry'abakenyezi iryo naryo rikaba riri ku mutumba gushika hejuru ni naho twahavuye dusanga mbere no mu matira yaheruka hariho abakenyezi benshi biteje kandi ubiravye mu gihugu hagati aho abakenyezi ntibashikiriza ijambo rikwiye nta mvururu ziriye kuko izo mvururu ziri ngaho i bujumbura muri ayo makaritsiye usanga nyene ari handi nyene abakenyezi bikumira ariko ahantu abakenyezi bafite uruhara koko nta ngorane ziriyo bya hagati mu gihugu bimwe navuga nibo bakora ibikorwa gusa ni nibo bitaba imirimo kenshi nibo bitaba amanama kenshi rero by'ukuri tugumye kuri iyo ngero umukenyezi akerekana uruhare rw'iwe nta ngere umunyapolitike akumviriza umukenyezi ntanyeka yuko ingorane zose ziri mu burundi zishobora gutorerwa umuti biciye kuri urwo ruhara rw'umukenyezi Ego me- n'umuhanuzi mu- n'umuhanuzi mu gihugu Eh, ma- madame pascasie minani namwe mugire icyo muvuze ku byiyumviro byashikirijwe ku byiyumviro byashikirijwe na jean bosco hamwe na jean marie mu kanya gato
Ah, n'abashobora kubisubiramo ibyiyumviro bari batanze igice nari navuze ni uko abakenyezi bagomba gushyira hamwe bagakorana bataraba ubwoko bataraba umugambwe bataraba imyaka bakamenya yuko ingorane ibaraba bose kandi intambara itanguye mu burundi izabakubita bose urumva nta n'umwe azaba eparanye urumva rero birakenewe ko bashyira hamwe bagakorana hari umuntu yavuze ati umukuru w'igihugu afise umukenyezi wiwe petetire hageze yuko umukenyezi w'umukuru w'igihugu nawe aba impurike agakorana n'abakenyezi bari muri parlema bakagira poroje iri sipesifike poroje bereka abanyagihugu bakavuga bati abakenyezi twahagurutse bigaca mu maradiyo bigaca muri televiziyo hamwe bavuga ati n'umukenyezi w'umukuru w'igihugu yahagurutse ahagurukiye ikibazo kiri mu burundi ariko arakorana n'abaparlementeri ariko arakorana n'abagore bari mu mitumba itandukanye E, tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turafise abandi banywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika bakunda ikiganiro muri sanga bariko baratwandikira uh, ernest karema agize ati nibaje ku mavi basenge imana ni wo muti abana barerwe ku- mu kubaha imana niho vyoshoboka bashire imbere urukundo ruva ku mana no kubabaraniranira bitayeho eka bi- bitabaye uko naho kuko kuha kituma icaha kizotuma ciganza Eh, ki- eh, kibasumba nawe blaise ati icakorwa ni uko buri muturage wese w'uburundi agomba kureba umuntu akeka ko ari umwanzi w'amahoro akamwereka abashinzwe umutekano nta guhishirana abagizi ba nabi kuko urebye n'ushaka guteranya abaturage ni ubutegetsi kuko uwo mugizi wa nabi yica abategetsi n'abaturage atarobanuye bitonde turafise abandi banywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika turafise leo cargo mwiriwe neza leo
mwiriwe mwiriwe ndagize mwa- mwaramutse ngaho ku ijwi rya amerika Eh, muramutse neza murafise ikibazo murafise icyumviro
Eh, twe turafise icyumviro twashaka guterera kuri icyo kiganiro kuba ibintu by'intureka byatanguye ngaha mu burundi yego
mu ncamake twe twavuga tuti abanyapolitike nibaje hamwe bavugane kuri iki kibazo cy'uburundi kuko twese turi abana b'uburundi nawe tuzoshirana kuko nitwokumva ukuntu umuntu aguma bavuga ngo abantu bakeneye kuja mu biganiro ngo bagirizwe ibi n'ibi n'ibi mugabo nibashira imbere ubwa mbere ineza y'igihugu kugira ngo twebwe urwaruka dushobore kuzogira akazoza keza kuko abo anabatama guca bamwe bamwe basezera isi mugabo baturage igihugu kimeze neza
Eh, murakoze hanyuma mura- bandanye.
Eh, aka- ako- ako nashaka guhereza ko nashaka gusaba hariho ibyo tubona nk'abantu b'abakenyezi ngaha mu burundi nabo nyene tutabona yuko ijwi ryabo rivugwa ku- ryo ryo guhanura kuko bamwe bamwe n'abashinga ntahe babo nibabahanure baje mu biganiro hanyuma tubone yuko ibiganiro biriko biratangura
murakoze Hanyuma tu- tu- turabashimiye ku ijwi rya amerika mugira umunsi mwiza Eh, turagushimiye kuba uriko urashima nawe reka duhe n'ijambo kandi malaki malaki mwiriwe neza
mwiriwe murafise ikibazo murafise icyumviro
Eh, icyiyumviro cyanje muraba- murabona ku bintu byo mu burundi leta ihari biragoye kugira uvuge ngo iriko irumviriza ngo abakenyezi ngo icyo bosikiriza kuko nk'akarorero mwarabonye magi ibyo yashikirije ubu umaze gushikiriza ibita- ibi- ibintu bisa n'iby'umugambwe senedefde tudashaka waba uri umukenyezi waba uri umuki utegerezwa gutotezwa n'utwawe tugatwarwa ngira mwarabibonye kandi bijya batwaye byari ibintu byari bifi- bitari bifitiye akamaro gusa margarita byari bifitiye akamaro abanyagihugu bose ubwa kabiri numvise ko uwo mushingamateka ari umuntu ari- agaruka kuri kahise cyane na cyane cyane ko yatorewe bose jewe rero nagira ndam- ndamuha ubutumwa azoshira umukuru w'inama nshingamateka ndibuka mu bihumbi bibiri na gatatu hari hari leta yatwa hari leta y'imfatakibanza iyo leta ikaba yari ifise imigwi igwana iyigwanya hakaba hariho umugwi wagwana witwa FDD icyo gihe kubera imvo z'umutekano kandi twari dufise abategetsi b'intwaro mfatakibanza byitwa ko bakunda igihugu icyo gihe baremeye baraganira n'umukuru w'uwo mugwi uwagwanya leta icyo gihe witwa senidede nawe yari petero nkurunziza kandi yari yagirizwa gutega amamine yari yakiriwe urubanza rwo gupfa kubera ko yagirizwa gutega amamine mu gisagara icyo gihe ariko ku- kubera inyungu z'abanyagihugu kubera imvo z'umutekano aremera araganira kugira ngo amahoro agaruke rero nagira ngo mwitumire agenda mwibutse ibyo ba- i- i- ayo matangazo umukuru w'inama nshingamateka akaba ari n'umukuru w'umuganguzi n'idefudede yandika adutera ubwoba avuga yuko badashobora kuganira n'uwo nabo bashatse gutembagaza ubutegetsi bahindura ingendo kuko abo bitwa ko bashatse gutembagaza ubutegetsi nibyo bababwiza gusa kuko ababikoze turabizi barafunzwe hama abo banyepolitike nabo ba- ba- bagiriza ngo barabikoze ntabyo bakoze ahubwo ni ikibazo umuganga snddfdd ubangiriza kugira ngo uhunge ibiganiro hama kandi nagira ndamwibutse yuko aho mu nama nshingamateka bariyo nk'abakenyezi na cyane cyane kandi ko abakenyezi ari nabo ari ari n'abake- abakenyezi ari nabo bafise ijambo bumvibwa gusumvya abandi nagira ndamwibutse ko bato- ba- ba- batoza barakokeza kuko bo bo So- bafise sozera abana mushana babo, Marakisha, sozera.
bagenda no ku mashuri baherekejwe n'abasirikare ariko hariho abandi ba- bakenyezi bato bato bafise abana babo ba- bagenda ku ishuri hazibiye bikabagora no kurengana bamwe bamwe bakaja mu gasho bukeye bakabatora ibiziga abo rero bakenyezi bari mu nzego na cyane cyane umushinga amateka ko bizewe mushana bakabashyira maraki mu nzego akanya kariko katujana hariho abandi barindiriye reka ivyo bibazo mushikirije turabibaza mu kanya gatoyi Eh, ikibazo uh, mushana leo kargo agarutse ko eh, ni ciyumviro yashikirije akavuga ko abarundi bose eh, ka ari abana b'u Burundi eh, akaba kandi yasubiye kugaruka kuri ca kibazo twavuga ko naho uruhara rwa fasoni ruhari rutigaragaza cane gose turasaba madame eh, Godelier Vanina Hazwe agire ico bivuze ko hanyuma agire n'ico avuze kandi kubishikirijwe na Malaki avuga ko umuntu avuze uh, bidasa n'ibivugwa n'umugambi uri ku butegetsi aca atotezwa Madame eh, Godelier Vanina Hazwe munduge kwijambo
ego murakoze nagomba mbanze eh, nishyure kargo rero kargo ibyo yavuze yavuze yavuze neza cyane ko twese turi abarundi kandi twese uko turi abarundi turakeneye kuganira rero nagomba ndamubwire yuko yibuke yuko ibiganiro byatanguye ibiganiro byaratanguye kandi birabandanya kandi mbese uko biriko biraba mu gihugu niko no hanze bizoberayo kuba atashoboye gushika muri ibi biganiro ariko turafise ingingo tugenderako hariho ingingo eh, y'inama ibyo by'umutekano ya onu ivuga yuko abashobora- aba- ababwiriza kuja mu biganiro n'abantu badakokeza ingwano n'abantu badafise uruhara mu migumuko abantu badakokeza ingwano rero nta murundi n'umwe akumiriwe kuja mu biganiro uretse uwo yaba ariko akogeza ingwano kugira ngo abene burundi bacanemwe hanyuma kuvuga ati abashikiriza ivyiyumviro baratotezwa aha nagomba menyeshe yuko no mu gushikiriza ivyiyumviro birakwiye kumenya na twebwe abakenyezi ingene dushikiriza ivyiyumviro kumwe na bivuga umukenyezi ni inkingi y'urugo umukenyezi ni kirumara mu muryango ni umujyanama mwiza muri ico gihe rero ugiye gushikiriza icyiyumviro cyawe ugatangura kuvuga ibyo gutukana ushobora gufatira inzego ziwe barundi mukuru w'igihugu uca wumva yuko n'icyo cyiyumviro cyawe niba kiba gifite akamaro biragoye yuko nka twebwe abakenyezi duca tucumva utanga kuvuga muribuka ikintu hamwe ibyo yavuze ujya mu kasoni yavuze yitwa maragarita baranyutse nta n'ibyo nosubiramwo kuko by'ukuri no mu kanwa kanjye nk'umushinga amateka cyangwa nk'umupfasoni nemeye umupfasoni w'umurundi kazi ntabyo nokuka gusubiramwo bisigura rero yuko twebwe abakenyezi bo turiko turashikiriza iciyumviro turaba ingene tuci- tugishikiriza kugira ngo abagabo bacu batwizere b'abagabo ba- b'abagabo baba- ba- bamwe baba mu gihugu nabwo bagarukana bya bibondo bumve ko turiko dushikira ijam- ijambo ry'akamaro hanyuma rero ati ubutumwa ubutumwa nibaza yuko eh, babwumvise ariko nsangaruka kwikinishiye kare ibiganiro biriko biraba kandi bizobandanya Ego me- aha rero nagomba ngaruke
Egome reka duhe ndabona akanya kariko karatujana reka duhe ijambo kandi eh, Madame Minani Pascazi ariko ikiganiro nk'uko mwacumvise ni ikiganiro dushaka kuvuga cane cane uruhara rwa Fasoni mu kugarukana amahoro mu Burundi hanyuma nashaka agira ico avuze ku cashikiri- ku vyashikirijwe na Leo Cargo avuga ko naho ah, abafasoni bafite uruhara rutagaragara ni cya kibazo twatangurira ko ikintu mwibaza ko cokorwa madame minani pasikazi kugira ngo uruhara rw'abafasoni turazwi impanuro zitangwa rugaragare niki
Ah, mfatiye kuri icyo kibazo cya leo epi nkaca ngifatanya n'ikindi kibazo cyitwa karema yavuze cy'urukundo nibaza ko abakenyezi bagomba guhaguruka bakigisha urukundo urukundo rwo kwikunda dabord urukundo rwo gukunda son prochain e urukundo rw'igihugu kuko mu bindi bintu mbona umengo biriko biratera ingorane ku barundi muri iki gihe ni uko tudafise urukundo rw'igihugu esprit yo gukunda igihugu mu barundi benshi ntirimo abo mbona n'abari muri politike ni chacun pour soi kirimo umwe ashaka kwikumira kirimo umwe ashaka guprofita muri iyi crise ni cyo gihe cyo kubaka amazu ni cyo gihe cyo gusahura igihugu kirimo umwe ashira mu mufuko wiwe urukundo abakenyezi nibahaguruke batwigishe gukunda igihugu gukunda son proche kumva ko ubwoko atari ingorane ubwoko atari urwaho diferanse etinike si ingorane dukundane twemerane hari umuntu yavuze ati igihugu ni icya twese ntaho tuzoshirana abakenyezi bahaguruke bafate iyo disikuru dawe mediya baje ku maradiyo bigisha urwaruka bigisha abantu bose bari muri sosiyete burundeze yuko tugomba gukundana kuko ntaho tuzoshirana imana yaturemye turi abarundi kugira ngo dusangire igihugu cyacu cy'uburundi dukundane kandi dukunde igihugu cyacu nta cyiza nko kubona ufise igihugu kirimo amahoro n'umutekano tubibutse inshuti mwese ko muri kamwe rwanda kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turafise wundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika reverien mwiriwe neza
uyaro ndabumva duga ku ijambo murafise ikibazo murafise iciyumviro
gici iciyumviro cyane cyane ikibazo urabona ibintu byo mu burundi ukuntu bimeze ukuntu usanga umenga abantu ntibashaka kuvugana ukuri ku kibazo gihari mbona nk'abakenyezi kubera bavuga ati nabo bafise ijambo cyo boterera nta mugabo n'umwe adafise abagabo nka benshi bari mu nzego barafise abagore nabo bagore baba bahanura iki ko tubona kenshi umenga ingorane nyinshi zituruka ku bagabo abagore bahanura iki abagabo babo ikindi nacyo ni uko none haba nk'ibiganiro abantu haganira abafitaniye ingorane cyangwa haganira abashyize hamwe umuntu uguze ati ukumiriye bamwe ntibajye mu biganiro ukumenya icyo kibazo n'icyo kugira kizova mu nzira ahubwo hoganira abafitaniye ingorane ikibazo cyanjye cyari nk'icyo urakoze reverenya reka duhe kandi n'ijambo kaburungu kaburungu mwiriwe neza
ndabahaye mwiriwe ndaramukije n'abari kubatwumviriza bose mwiriwe neza murafite ikibazo murafite icyiyumviro tuga ku ijambo
yego murakoze ubwa mbere nashaka kubaza uwo mutumire mwavuze yuko hariho abakenyezi bari mu nama nshingamateka cyangwa muri nkenguzamateka kandi n'ibyo ngaha mu burundi barimwo ko barenga ibice mirongo itatu ku ijana mugabo jewe nashaka ndamata akabato ka mbere ni ukuri turabye nk'ibi bintu kenshi usanga byo kwica abandi rimwe rimwe murabona yuko ari ibintu abantu bagira binyegeje ariko rero tukaraba imvo yabyo usanga harimwo abo bagabo nyine mwavuga ko bohanurwa n'aba bakenyezi bacu ugasanga kenshi baba bagabo rimwe rimwe usanga babishigikiye cyangwa abana b'abakenyezi nyine rimwe rimwe ugasanga babishigikiye kuko ndiko ndababwira nko mu myerekano mwarabona ko abagore mbere benshi abakenyezi aribo bashigwa imbere rebe n'abana none ubu ubona nk'abakenyezi bo bashobora guhanura abagabo babo kandi rimwe rimwe bagenda kubikora iyo bagiye kubikora rimwe rimwe abo bakenyezi kenshi baba bari muhira abo mu nama nshingamateka nabo n'iyo babivuze kenshi uca usanga biriko biragira abitwaza ngo ntibasangiye kumbure imigambwe ugaca usanga niyo mvu hama kumbure intererano nayo mabuja mutumire kuko numva ko muri abakenyezi muravuga yuko bohanura ubu aho bigeze murabona ko basigaye batera amagerenade mu isoko mu bubare ugasanga ubu basigaye bazitera no mu modoka murabizi ko mwaranabitangaje bajya abantu bariko barabikora intumbero mbega mubona bafise mubona ko bohanurwa cyangwa n'iyuko ari amakungu yokura hasi hanyuma agahanura abo bantu bariko barica abandi hanyuma rero abarundi natwe hagaca haza aboda kudufasha kugira ngo twumvikane kuko ntabwo nimwe bokwitwaza mubona ari iyihe bokwitwaza kugira bica abantu murakoze urakoze kaburungu reka tugaruke ku mufasoni kuri honorable honorable godelieve ninahazwe ku bibazo byabajijwe n'ivyimviro eh, Reverien ati kuvugana ukuri nico kintu gihambaye mbega ibiganiro ni kuki bitaba eh, Kaburungu nawe akaba avuze kandi ko abazi ikibazo c'impanuro zoba zihabwa abagabo kuko kenshi na kenshi avuga ko abakora ayo mabi yose canke abakora ibindi byose usanga ari bafise n'abafasoni aravuga ko kenshi na kenshi abafasoni bashobora kuba bashigikiye ivyo bintu kubera imigambwe barimwo mbega imigambwe niyo yoshigwa imbere canke yoshigwa imbere ineza y'uburundi n'abarundi mu fasoni godelieve nahazo
yego murakoze Eh, hariho uwa- uweze kuvuga neza cyane ati abarundi ntibashaka kuvugana ukuri kandi ni iki abarundi ntibashaka kuvugana ukuri kuko kugira ngo bagende baranyegereje amabi yagiye arakoze ubu ndabereke nk'akarere muriba- muribuka iharusha mu biganiro by'iharusha mu biganiro by'iharusha bariko baraganira bari ba- abariko baraganira turabona yuko bari bashyize imbere amagaburanyama mugabo ntibibajije bati mbega inyuma ya harusha hazoba iki ari nabyo ubu ubu izi ngene zatangwa muri ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ahanini niho byavuye kuko bara- baragiye baravuga baravuga ibya transition ariko nibajije mbega apre harusha apre poste transition mbega izogenda gute muri icyo gihe rero nka twebwe nk'abakenyezi niho twari dukwiye gushyira ingufu kugira ngo nyabuna twerekane icyo tumaze duterere ibyumviro twerekane ingene apre arusha apre la transition ingene twushyika ku mahoro arama tuvugane ukuri muri wa mugwi nyine wo kuvugana ukuri tuvugane ukuri muri bya biganiro tuvugane ukuri abakenyezi ndabasi- ndabateye akamo bahaguruke bavugane uko ibibazo byose byagiye birahanga uburundi hanyuma rero eh, ku kibazo kijyanye no kuvuga no kuvuga bati mbega abatera amagerenade bati mbega u- u- twobafata gute bajya tubafata ni- ni- ni iterabwoba ku isi hose naho byabonetse umuntu ashobora gutura amagerenade mu mu bantu abantu akaco bariko bikorera ibyabo akaco bariko barazira ivyo ni ukuri impamvu ya politike ngaho ibirimwo none ushobora kuvuga uti ujya kugana n'umuntu ariko atura amagerenade mu bantu bariko bikorera imirimo yabo uwo mwumva aba ariko arondera iki by'ukuri aba ariko uwo ni umwicanyi ariko arondera kwica gusa uwo rero by'ukuri n'uwumutuma nta biganiro baba bakwiye kujyana ibiganiro biba bikwiye ku- kugirana bajya barondera ineza y'igihugu barondera amahoro hanyuma bagaca bafatanya rero kurwaniriza hamwe wa mwaka ariko arondera kwica inzira akarengane ataco ziriko zirazira Ego be- rero
Eh, Madame Minani Pascasie hari ikibazo cashikirijwe na Reverien cyo kutavugana ukuri ni ikibazo gikunda kugaruka cyane rwose abarundi baravuga ko kiri mu bintu bihambaye cyane rwose bituma atamahoro aboneka mu Burundi ico kibazo mwe mu kivuga ko iki eka muce mubwira ko kandi mubwire ico muvuze ku byashikirijwe na Reverien na Kaburungu
ku kibazo cyo kuvugana ukuri je nibaza yuko abarundi tutaratahura neza ko igihugu ari icacu tutaratahura yuko peu importe imigambwe tu abari mu migambwe je nta mugambwe ndimo peu importe position politique abantu baba bafise bitavuga yuko umwe agomba gukumira uyundi tugomba kubwizanya ukuri tukinjira muri histoire y'u Burundi tukaraba kahise basogokuru bacu uko babanye ingorane bagize ababyeyi bacu uko babanye ingorane bagize generasiyo yacu uko tugomba kubana n'ingorane tugomba gu- kuraba tukavuga ati izi ni ingorane ntituzirabe ntituzice ku ruhande kuko hari ikintu kiri muri kiritsiye y'abarundi kinderanja ni ipokirizi ntitubwizanye ukuri nitwemere ko igihugu ari icacu twese ko tugomba kugisangira nta n'umwe agomba kugumira- gukumira uyundi igihugu ni icacu nituvyemere kuko tumaze kuvyemera psikologikuma wemeye ko usangiye ikintu n'uyundi deuxième etape iciba kumenya ingene upataje ico kintu n'uyo wundi hama ngomba nishure umushinga ntaye kaburungu yavuze ibyo gutera grenade hama ngo amakungu afasha abarundi uwo mushinga ntaye nagoma ndamubare yuko amakungu araba les intérêts nta makungu azokunda uburundi gusumba abarundi ni abarundi ubwacu kubanza gukunda igihugu kuko nta makungu azoza kudufasha nambu twa twebwe ubwacu tudashoboye kwicara hamwe ngo turondere inyishu y'ikibazo cyacu hamwe hakaba hari n'ikindi kintu ngomba gusubiramo ni- nyarutsa reveriye yavuze yuko abakenye oya ntabwo ari reveriyume ngo yari kaburungu yavuze yuko hari abakenyezi bapatisipite mu byo kugumura mu byo kujya mu manifestation ntabwo ari abakenyezi bose harimo abagiye harimo n'abari hanze babandanya bagira disikuru yo gutandukanya abantu mugabo ntabwo ari abakenyezi bose mugabo nabo bose babigizemo irejametaha barashobora kugaruka bakabona yuko ibyo bakoze atari byiza nk'abakenyezi nk'abarundikazi bakagaruka mu gihugu bagashyira hamwe n'abasigaye bakubaka igihugu twese tukubaka igihugu turi hanze n'abari mu burundi tugashyira hamwe tukubaka igihugu cyacu tubibutse inshuti mwese ko muri kamubanda nyakumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe n'uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika james mwiriwe neza turaho duga ku ijambo murafite ikibazo icyiyumviro
ego ndaramukije hanze hatumira hama ngerageje ngerageje kuvuga ku byo numvise ku byo hatumira ariko aravuga nibaza yuko bamwe bamwe bashobora kuba byitiranya ibyabaye mu minsi iheze kuko nta migomoko yigeze iba mu burundi ibyo mubishyigikira hama ku nyinshi y'ikibazo ngaha mu burundi nibaza yuko barabivuze n'ibiganiro kandi abaguma bitiranya ibiganiro n'amakungu nibaza yuko ibyo bintu biri kubiri kandi bitandukanye amakuru aza gufasha mu gihe abarundi bonyine baba bumvikanye yuko bashobora kuganira amakuru gusa iyo adoda kudukwega twebwe ngo tuje mu biganiro kandi tumenye neza yuko n'aba bari ku butegetsi iyo ataba ibiganiro yuko batari kubishikaho kubera yuko rero iki gihugu icy'umuntu abarundi twese turagisangiye kubera yuko bogerageza bakajya mu biganiro barinde yuko abene burundi birirwa barapfa byahariho amakaritsiye amwe amwe yirirwa arapfamwo abana bato bato ababyeyi ariko sibo bari ku ntebe ba nyina babo cyangwa abana babo kumva yuko rero iki gihugu kigeze gutorega umuti mu biganiro banka bavuye neza kigeze kugenda uko nyine amandonke n'akabyo ko guhoza umuryango yagize yaburiye mu isanganya ry'imodoka ryabaye n'aho tubona leta y'uburundi ataco yigeze bivugako ndashimiye ukuntu abatumiwe ariko baratuma twishyura murakoze james murakoze james muravuze ikibazo gihambaye ko uburundi ari igihugu cy'abarundi bose mukamuvuze n'ikibazo cyo kuja mu biganiro ku barundi bose mu kanya ndaha ijambo reka ndabaha ijambo madame minani mu kanya gatoya cyane rwose amasogonga mirongo itatu mugire icyo muvuze ku bishikirijwe na james
hari ikintu james avuze cyo guhoza imiryango yose yabuze nanjye ndashobora gufata aka kajya kugira ngo mpoze iyo miryango ababuze ababo ababuze abana abagabo abashiki babo guhera kirizi itangwa muri avril demikenze gushika ubu ntabwo mafata aka kajya kugira ngo ndabahoze hamanda n'abasabe yuko ibyabaye twese biratubabaza nk'abarundi nidushire hamwe tubironderere inyishu
murakoze madame godelieve ntihazwe namwe
rero na jewe mbone nk'aka kajya ko guheza imiryango yose imaze kubura ibibondo cyangwa abafasha abagabo n'abagore kugira ngo bigumye na cyane cyane nka twebwe abarundi dushobore gutora inyishu yacu nk'igihugu cikukiye peyi suvere twebwe nyine tumenye yuko ibibazo ari ibyacu kandi twebwe tubiza kubitorera inyishu bwacu nyine atamakunga arinze kuza kudutamika ijambo ijambo rero ryatwebwe abarundi nyine twese tukiri kuri mwebwe nyine honorable godelier ninahazwe nashaka ndababaze hariho abantu benshi bahamagaye bakaba bagarutse ku kibazo cy'uruhara rw'abafasoni rutagaragara cyane rwose mbega ikintu mubona nk'ubu mwokora haba abafasoni abashinga amateka ikaba akenguza amateka abafasoni muri rusange abarongoye abandi ku mitumba ikintu butangura gukora kirushirizaho ibyo bahora bagira n'ikihe kugira ngo uruhare rwabo rugaragare
ikintu twakora kuva uno munsi nagomba nsaba abakenyezi bose bahaguruke bose bavuge bati turanse ubwicanyi buri ko buraba bukorerwa n'abantu badashaka ineza y'igihugu twese tuhaguruke dusenyere ku mugozi umwe ihuriro ry'abakenyezi rikora bimwe biboneka abajejwe intwaro bakora bimwe biboneka maze umukenyezi ahari wese kuko niwe atungura ku mutima iyo abuze ikibondo arababona ko niwe yarahetse baba yaronkeje ahaguruka avuga ati ndanze kuva uno munsi ndiyemeje guharanira amahoro n'umutekano ndiyemeje kurondera amahoro arama mu gihugu canje ubwo twese nitwabigira eh, nitwabigira intego yacu twese nta kabuze yuko uruhara rw'umukenyezi ruzoboneka gusumba ibiri
madame minani pasikazi namwe ikintu mubona cokorwa kikagaragaza koko uruhara rw'abapfasoni mu gutsimbataza amahoro no kuyarondera mu burundi eh, vyoba nk'ibi
je nasaba yuko abakenyezi ba muri parlema bahagurukira ikintu cyitwa communication communication nibaje mu maradiyo naje kubivuga nibaje mu mateleviziyo bahumurize abantu bagire amateriye bagire amakonferanse berekane presence yabo mu gihugu hama nanone nongere ngisubiremo nibasabe guverinema igarure programme ya désarmement inkoho zive mu banyagihugu badashinzwe umutekano Eh, tugarutse rero ndabona akanya mu kanya mu kiganiro turagisozera ariko nashaka mumfasoni godelier vanihazwe mungire ico muvuze kimeze nk'impanuro mwoha cane cane haba abagabo abashinga amat- abashinga ntahe urwaruka eka umuntu wese yoba afise uruhara abapolisi umuntu wese yoba afise uruhara mu mutekano uguma utosekara mu burundi impanuro mwotanganiziye
impanuro notangura guha cyane cyane notangura guha impanuro urwaruka urwaruka baracari bake nibo burundi bwejo baracakeneye ko tubunguruza ntibaze barumva impanuro bahabwa n'abakuru baze barumva impanuro bahabwa n'abakuru bareke kuza barita mu- mu- mu njyane z'igihugu ariko barabe ineza y'igihugu kuko ni burundi bwejo bareke gukurikira abanyepolitike bajuragize bakwegera mu ntambara gute nibamara gusanga yuko igihugu ari icy'abagere bazocubaka bazoheza maze baze barakora ibibateza imbere na cyane cyane muri iki gihugu cyacu kandi yuko urwaruka ari rwinshi maze rukora ibikorwa byo kwiteza imbere hanyuma ku bagabo n'abicyo nababwira abagabo nagomba nda- nongere ndabasabe baze barumviriza impanuro z'abakenyezi babumvirize nk'abafasha hanyuma kandi rero n'abagabo nabo nyene baze barareka kudadaza mu gihe bariko barafata ingingo babahamagaye bati nimuze muganire bemere bareke kudadaza kuko twebwe bakenyezi nitwe tuhasinzikarira nitwe tuhasinzikarira turiko turikanga n'abana duhunga duhunga intambara tubarondera ibyo bafungura hanyuma mu- ku bajejwe umutekano abajejwe umutekano twagomba mbese jewe nagomba mboneraho mbese no kubashimira ukuntu bagenda bara- baritaho umutekano w'igihugu buri munsi buri munsi kuko iyo atababo ntituba tuzi aho igihugu kigeze ubu rero nabo nagomba nogenda batera akamo bakorere inyungu z'igihugu bareke kujya bareke kumviriza ababacanishamwo kuko nizo nkinzo z'igihugu abasirikare n'abapolisi nizo nkinzo nizo nkinzo z'igihugu niba cyane mwareke kumviriza umwansi agomba gutuma twugururira umwansi inzira wugarire igihugu kugira ngo umwansi ntaronka hamenere n'izo mpanuro agomba gutanga Eh, murakoze namwe madame eh, pasikazi minani mu gusozera nashaka namwe mutange impanuro impanuro cane cane ku muntu wese naho yoba abikora yinyegeje afise uruhara mu mutekano muke uri mu burundi muri iki gihe
nashaka ntanga impanuro yo kuvuga nti nidukunda igihugu dukunda igihugu dukunda igihugu dukunda igihugu tumenye yuko bigenze nabi habaye intambara nta n'umwe azaba epargne habaye intambara nta n'umwe azoyikiriramo intambara ishoboye kuba ibaye mu burundi se iyo ntambara izaba nanone gusubira hehe arusha mu kongera gusubira mu manegosiyasiyo mugabo abapfuye bazaba bahonye ibintu amamodoka ibintu byose bizaba bya- byagiye nidukunda igihugu twite kuri kazoza k'igihugu
murakoze eh, madame eh, pasikazi minani hariho n'ikindi kibazo nashaka muvuge ko mu kanya gatoya cyane rwose ikibazo cyo kutavugana ukuri n'ikibazo cagumye kigaruka impanuro mwotanga ku barundi cyane cyane muri iki gihe biteguriye kuja mu biganiro n'izihe cyane cyane kubijanye no kuvuga ukuri akanya gato cyane rwose
Tu- tuvugane ukuri kuko ni decision kuvugana ukuri enfete marinite marinite uburyarya buva kwa satani sagesse iva ku mana niturondere sagesse dushire ku ruhande marinite tubwizanye ukuri
Eh, turagushimiye rero eh, madame minani pasikazi ku kanya watoye kugira ngo tuganire mwafashe akanya mwari mufise ibintu byinshi cyane rwose mwatezwa gukora ariko mwigoye kugira ngo muterere musangire ivyiyumviro n'abandi bafasoni bo mu burundi eka n'abarundi muri rusangi nawe madame eh, godelieve ninahazwe amabanga mujejwe n'amabanga akomeye cyane rwose amabanga aya abatuma umwanya wose mufise ibintu byinshi muri ko murakora turabashimiye kuba mwashoboye kubona ako kanya rero kugira ngo tuganire cyane cyane ku bibazo nkoramutima uruhara rw'abafasoni eh, mu gutsimbataza amahoro eka no kuyagarukana mu Burundi turashimiye kandi rwose n'abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika bose baduteze amatwi turashimiye enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma tukaba dushimiye kandi na fatukarara arimasi yadufashe kwegeranya iki kiganiro cy'uyu munsi hanyuma rero turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese mu kanya kandi mu masaha ari imbere ibiganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika birabandanya murakoze